mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bari hirya no hino mu birorero bikikije washington dc mu burundi abanyapolitiki barindwi bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bazatangira kuwiyamamariza ku wa mbere w'icyumweru gitaha twebwe rero tu- abanywanyi bariho murabona yuko intonde ziramaze kwemezwa mu ntara zose mu makomine yose urumva rero n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu umugabo wa seneprona uzokwitoza mu nzego zose z'igihugu ubwo ni gatose ndimo visi perezida wa mbere w'uburundi akaba ari nawe uzahagarariye ishyaka uprona mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe tariki ya makumyabiri ukwezi kwa gatanu mu burundi aho kandi amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aramagana kutihanganirana mu bya politike naho mu rwanda turababwira uko abaturiye umupaka ruhana na kongo bahangayikishijwe n'uko abakora amagendo babakururira virusi ya korona tugumane ni mu kanya gato Amakuru yacu tuyaherekuye hirya no hino ku isi dutangire muri Tanzania aho Perezida John Pombe Magufuli yasabye amahanga guharira ibihugu bya Afurika imyenda biyafitiye kugira ngo biyifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya virusi ya korona. Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru.
magufuri yateye ako kamo ku munsi wa gatatu gushika ubu abantu amajana abiri na mirongo umunani na bane nibo bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa korona muri tanzania abategetsi b'ico gihugu basavye abanyagihugu kubahiriza ivyerekeye isuku kugira bigabanye abandura umugera wa korona yamara perezida magufuri yariyamirije gushika ubu akamo ko gufata ingingo yo kuziririza ababa ku mugwa mukuru dar es salaam kuva mu ngo zabo perezida magufuri avuga ko umugwa mukuru dar es salaam uri mu kivuko yavuze ko igice kinini cy'amafaranga leta yinjiza mu kigega ava mu gisagara ca dar es salaam ko kubera izo mvo badashobora guhagarika imirimo muri ico gisagara yasabye abanyagihugu yamara kubandanya gufata ingingo zo kwirinda kwandura umugera wa korona yatangaje ko ibihugu byo muri afurika bidafise uburyo nk'ubw'ibihugu vy'i buraya mu bijanye n'ubutunzi yasavye by'umwihariko ibanki y'isi yose yemeye guha amadeni mashasha ibihugu vyo muri afurika gufasha ivyo bihugu guhangana n'ikiza c'umugera wa korona yatangaje ko aho gutanga ayandi madeni mu ntumbero yo kurwanya ikiza c'umugera wa korona ibanki y'isi yose yotegerezwa guhebera amadeni ibihugu vya afurika biyifitiye tanzania ikoresha imiliyoni amajana atatu y'amadolari k'ukwezi gutashe agenewe kuriha amadeni yayo amadolari agera ku miliyoni mirongo icenda muri ayo akaba arayarihwa ibanki y'isi yose Urakoze Fidel, tuve muri Afurika tuze hano muri Amerika aho abanyamerika bafite ubwoba bwo kujya ku kazi kubera ikibazo cya virusi ya korona nyamara abatazagasubiraho bakaba bashobora kutazunganirwa na leta. Eugenie Mukankusi nibyo atubwira.
abakozi muri amerika bazanga gusubira ku mirimo kubera ubwoba bwo kwandura virusi ya korona bashobora kutazahabwa amafaranga y'ubwishingizi bw'umurimo nk'uko abayobozi muri leta n'impuguke mu by'umurimo babivuga abakozi bo muri leta zibarirwa bwahagaze biturutse ku ngamba za guma mu rugo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda nko muri leta ya georgia hakurikijwe itegeko rya guverineri brian kemp wo mu ishyaka ry'abarepubulika amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye azafungura ejo kuwa gatanu ayo arimo hakora ibikorwa byo kogosha no kwita ku misatsi ay'imyitozo ngororamubiri ahasukura inzara n'aca imanzi ku mubiri ndetse n'amaresitora leta ya carolina y'epfo nayo yemereye abacuruzi kuzafungura ku wa mbere iya texas n'iya tennessee zavuze ko zizoroshya ingamba muri ibi byumweru biri imbere nta n'imwe muri izo leta izaba yubahirije amabwiriza agomba gukurikizwa perezidansi y'amerika yatanze mu birebana no kongera gukomorera abantu bagasubira mu buzima busanzwe perezidansi ivuga ko ibyo bishoboka gusa nyuma y'ibyumweru bibiri imibare y'abandura virusi ya korona igabanuka Dushimire bagenzi bacu Eugenie na Fidel batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yahamagara intara zose kwegeranya imfashanyo yo gutabara abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu basenyewe n'imyuzure. Imvura imaze iminsi igwa yujuje uruzi rwa Rusizi rugabanya Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze rusenya amazu rutwara n'imirima eloge wele kaneza nibyo atubwira imiryango yateshejwe izabo kiretse mike yaronse amahirwe yo kuja kwaka indaro mu duce tutakubiswe n'imyuzure yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara shose duvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura n'igisagara ca uvira muri kivu y'amajepfo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aba bagizwe hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icepfo ca ruguru turakenya imfungurwa ivyombo vyatwawe ari vyinshi ivyambagwa vyaranyitse n'amazi menshi nta kintu na kimwe noneho twikorako amazi naho twateye ibintu amazi na hene yarahateye byaraba ibiharage bihe ibiharage bihezeyo ibijumba byaboreyeyo nta hantu na hamwe dufise duca ahubwo inzara ihigiye kutwica n'uturi mu nzu twakuyeyo amazi yaciye yuzura aba menshi aha rero turagowe ntitujye tujya yashi ninzara iza kuturiro dusinzara ku kaburimbo nka jewe nagira nze kuraba ibiharage nateye nabamburiye akamazi agera agera iyo hejuru ntiworo ntiworoba ngo uronke na kimwe ehe tujye gwaha Eh, ibi- ugiyeyo ajye gwaha ibijumbu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tugiye gushira ahubwo emwe sinzi giye kubaho gute nyene ko ari ugupfa ubu ni ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimburwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntitugira cyepfo cya ruguru ubu honyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuriye ubusahani bwose hari igihe uwaje abura agasahani kamwe nibyo ni ukuri tugiye kubaho nabi abanyeshuri nabo mu gihe igice cya gatatu c'umwaka w'ishure catanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga avyigana ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe ya- yaratwawe ibintu byose byatwawe na- n'impuzu tujyana ku ishuri byose byaraguye ko n'amatafari nakuva ku wa menshi turagana ku ishuri ntabwo turonka ibifungurwa byiza ntaho tubikura bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera ikibanza baba baregeranijwemwo kugira ngo birinde ingwara bashobora kuhandurira mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacyo mu kurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye imfashanyo umwe wese uhereye kuri arenga yome bunyoni y'umutekano afatiye ku camukozeko kurusha turamirena cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka agahengo abavyeyi nabo nta kundi turaba turatubize muga abana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato amajana atatu na mirongo itatu y'amata be n'ikarato ijana na cumi na zitatu z'ibisuguti pascal barandagiye mugenzi we w'intwaro yo hagati nawe ati novuga mu kanya isase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganji bwo gufatara mu nda amatoni mirongo ibiri nane y'umuceri nka kitazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo urwo rukundo yarushimangije akarorero twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi bibabaye ko byarabaye n'ahandi abarundi rero twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana mu nda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe wese ashoboye kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo uko gushikirwa uyu mupfasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe c'imvura nk'uko bikunze kuba ku baba hafi ya rusizi buri mwaka kandi tugaca dusaba ko leta yodufata mu mugongo mu kudukorera urwo rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyine amazi kugira ngo ntazoyengere kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse ko yatumye n'ikiyaga tanganyika kirenga inkombe amazu n'ahakorerwa ubucuruzwa hakarengerwa hari bujumbura no mu ntara z'ubumanuko bushira uburengero no muri karitsiye yitwa kajaga hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe melchior ndadaye imiryango myinshi vyabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere yo gutaha mu ngo zabo nk'uko womengo bariko bajabutswa inzuzi canke imigezi nyezina hirya mu ntara ya bubanza hitwa kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu barenga mirongo itatu n'ishure rimwe vyarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na irononekara ku birometero hafi cumi na bitandatu uvuye mu gatumba naho mu muji wa uvira muri kongo n'imiburiburi abantu mirongo ine na batandatu barahitanywe n'imyuzura mu ntango z'iyi ndwi eroge uri kaneza ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujya mu rwanda ku mupaka uhuza umujyi wa rubavu mu rwanda n'uwa Goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage batewe ubwoba n'uko abashumba bakora amagendu bashobora kuzana icyorezo cya korona kuko binjira badapimwe claude ganza munyamagana yakurikiranye iyo nkuru imbogamizi abaturage dufite ni imbogamizi z'ibiraro bitatu ikiraro cya ejide ikiraro cya rutayisire n'ikiraro cya keto kuko niyo ndiri y'abantu bambukiramo ari abagenda ari n'abagaruka aho umuntu anyura ni naho magendu inyura uyu ni umwe mu batuye mu mudugudu wa rurembo mu kagari ka byahi mu murenge wa rubavu atuye muri metero nkeya cyane uvuye ku rugabano rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo muri ibi bice uhasanga ibiraro byinshi ndetse bimwe byegeranye cyane n'aho abasirikare barinda umupaka bari abatuye aha bakavuga ko ushaka kwambuka no kwambutsa ibintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko anyura kuri aba bashumba bafite ibiraro mu mupaka neza hari ukuntu usanga posite y'abasirikare nk'aha ahingiye hakabamo nka disitanse ya kilometero cyangwa metero magana munani noneho ha hagati ni abashumba babamo nibo bakorana nabo baratumwa bakishyurwa noneho ukagira ngo baragira za nka ariko mu by'ukuri atarabinka barimo kubera kandi kazi haba hari imikoranire cyangwa se nk'akagambane bagirana na bamwe mu basirikare ku buryo babikora babifatanyije cyangwa se abasirikare babizi bakabireka ntawamenya ariko mu bigaragara disitanse yonyine iba irimo hagati irahagije ko umushumba yanabikora wenyine ikigaragara cyo ni uko ngo haba hari igihe areba umusirikare ku jisho akamuca muri humye akambutsa umuntu rimwe na rimwe n'abashumba ubwabo twakwicara bakigamba nabo ngo afande runaka uhari byumvikane ko uko baba bakorana n'ibyo twebwe tutamenya biratubangamiye cya mbere y'uko ari nayo ndiri y'urumogi iyo kandi bariya bashumba bamaze gufata ariya mafaranga banywa ibiyobyabwenge ugasanga muri karitsiye twabuze amahoro aba baturage bemeza ko aba bashumba banashyizeho ibiciro bizwi byo kwambutsa abantu badashaka guca mu mipaka yemewe byabanje ari ku bihumbi bitanu mbere y'icyorezo cya korona birazamuka nk'amakuru dufite ubu ngubu ni uko kwambutsa umuntu byageze ku bihumbi makumyabiri abo bashumba baza baje muri bizinesi yo gucora ugasanga ahanini tubazwa amakuru ibyo tutazi abo babakoresha babazi ibyo bakora byabazanye buri munsi bafatwa baciye urumogi ibicaguwa n'ibindi n'ibindi ni nabo bakora urugomo n'ubujura muri aka gace abaturiye uyu mupaka bavuga ko impungenge ari zose cyane cyane muri iki gihe ibihugu byinshi ku isi n'u rwanda by'umwihariko byugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona cyanamaze kugaragara mu mujyi wa goma abantu ubona baducaho umusuko n'irukansi no ku manywa na nijoro no twebwe nk'abaturage ikintu kidutera ubwoba nk'ibazaniye igihugu cyagarayemo korona virusi noneho usibye n'icyo hari ikindi kibazo kiba gikomeye usanga benshi bakama bagatanga amata muri kongo n'igihe kamira umuntu iriya ari we umuhereza bazana akabido nawe ureba iriya eshanje natwe nk'abaturage niho twavuga ngo turabangamiwe twanakwandura mu buryo tutazi aba baturage babwiye ijwi rya amerika ko gutandukanya umushumba nyawe n'uwiyita umushumba bigoye bagakeka ko na ba nyiri nk'ahari inyungu babibonamo kuko n'abagaragayeho amakosa batabirukana nk'urugero umugabo bita ejide uwo bita rutayisire iyo ugerageje kubabwira ati ko mbona hari urujya n'uruza rw'abantu hano muri ibi biraro byanyu ni ukubera iki arakubwira ngo bose ni abashumba banjye nta n'ubwo baba baza barabanjuje twabibwira n'ubuyobozi bw'ibanze babwira ba shebuja ba shebuja bakavuga ngo barabirukana ariko tukazategereza ko babirukana
ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buhakana iby'uko aba bashumba baba bambutse abantu mu nzira zitemewe umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu ishimwe pacifique avuga ko ntaho kubanyuza babona kuko inzego z'umutekano ziba ziri maso abashumba nta bushobozi bafite bwo kwambutsa kuko umupaka urarinzwe hari inzego z'umutekano kugira ngo kandi n'uwagerageza guca muri bumwe wenda keretse uwaba arimo kuza kuko abo nibo twakira ashaka kuza yumva ko kubera ko yagiye mu buryo butemewe n'ubundi hari abagenda bo ntabwo nzi ngo bashaka kunyurayo kandi utashye nyine niwe duhita tubona kuko we duhita tumushyira no muri karantayini sayiti ngo dukurikirane kuko aho aba avuye ntabwo tuba tuhizeye uyu muyobozi avuga ko hari abantu hafi mirongo itandatu bafashwe bambuka mu buryo butemewe n'amategeko bajyanwa ahagenewe kwakira abaturuka hanze bakahamara iminsi cumi n'ine barafatwa bakazanwa kuko n'ubundi baba baturutse hanze abamaze kurangiza iminsi yabo bagera muri mirongo itanu n'umunani bari barinjiye ibisubizo byabo bikaba bidasize hanyuma bakagira uko babazwa n'inzego zibishinzwe ko baba bakoze icyaha hanyuma bagataha ku bw'abaturiye uyu mupaka hari hakwiye kongerwa abasirikare barinda umupaka mu rwego rwo guca akavuyo n'akajagari kahaboneka hagati ni ahantu hagari cyane ugasanga habereye aho sinzi inzego wenda z'umutekano ukundi kuntu baharinda ariko kugera ku musirikare ni kure ni kure cyane ikibazo cyo mu mupaka kuko nibo bakorana na bariya abantu bambutse ibintu kizaba gikemutse dusigarane n'umutekano nunanirana claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza ijwi ry'amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngenderwako yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kuza kwa gatanu ijwi ry'amerika rirateye akamo rero abo banyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigabo n'imigambi yabo namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ibyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike turabashimiye
mu burundi kwiyamamaza kw'abateganya kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu kugiye gutangira mu rwego rwo kumenya ibizakurikizwa muri uko kwiyamamaza ijwi ry'amerika ryaganiriye na visi perezida wa mbere w'uburundi gaston sindimo ari nawe uzaba ahagarariye ishyaka uprona muri ayo matora yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije twebwe rero abanywanyi bariho murabona yuko intonde ziramaze kwemezwa mu ntara zose mu makomine yose mugabane sikana iprona uzokwitoza mu nzego zose z'igihugu ni kuvuga rero twebwe kuri uno munsi aha iwacu tumeze neza hasigaye ibya sena hari amakenga cyangwa intambamyi muba mufise muri iki gihe mu mugambwe ipfuna muzoserukira twebwe gushira umunsi mu mabasi ariko nta ntambi n'imwe ubwo twatanguye mu bibiri na cumi na gatanu niko tukimeze abadasigana cyane cyane inzego z'umugambwe zirafatanye mu nda kugira ngo bitegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo twagize kandi turashima imana ko yabidushoboza kugira tubishikeko muri iki gihe mu mugambwe ipfuna hari indyane zikomeye aho igice cy'uyu mugambwe kitemewe na leta y'uburundi eka kitemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati cyatangaje ko kizoshigikira umugambwe uri ku butegetsi cndd ibyo mwebwe ntibibateye amakenga ntihagire umuntu ababesha asubira kuvuga ibi ngo umugabo azasikana iprona umugabo azasikana iprona ni amahoro mazima nta gice nta cya kane nta cya munani umugabo azasikana iprona uri umwe uko usanzwe uri umwe nta wundi azo kwita umugabo azasikana iprona abo rero abo ni abafise inambu yo kwita umugabo azasikana iprona ibyo rero ni uburenganzira bwabo roba uri umunyamugambwe ukunda umugambwe ukavuga ati ngiye gushyigikira umugambi w'ubuntu ni uko uba wawuvuyemo kera ibyo ntibishobora gutuma ukuntu umugambi wanyu uza kwigenza amatora amajwi mu buronse acagabanuka akizera ko kuronka intsinzi kakaburiramo nimba twari twiteze kuri abo ayo majwi turayabura kuko twebwe nta bwoba na bumwe kuko abo dusanzwe tubazi bahamye uko n'ubu bari uko nta ngorane ikintu mubibaza coba gituma indyane zitavana ku mugambwe ipfana n'izihe ibirarane by'inzibona ishari gusa nta bindi ikintu mubona coba giteye amakenga muri iki gihe hari indyane cane cane hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urwaruka rw'umugambwe fnl izo ngorane n'indyane zama zabaye gutara mu mitwe ntibishobora gutuma igikorwa c'amatora reka amatora guca atangura mu kwezi kwa gatanu atazokwizerwa n'abantu benshi tubereyeho nk'abarongozi nicyo tubereyeho twebwe abarongozi kugira ngo tugume twamama aho abashamiranye n'ibyo uri kurumva egasi abarongoye umugambo babitegeka ntibajya banywanyi b'umugambo wo hasi batinya yuko ejo bashobora kuba batari muri ibyo bibanza bagaca bagira uko babishatse kuko jenoside bamaze kuvugana n'umukandida wa sendetse akaba ari umwe mugambo sendetse sekiteri nawe wa munyamwuga mukuru arabaha arababwira uko bigenda mugabo rega hariho abanywanyi baba indisipline bagira ivyabo twebwe abo rero baba bashaka kutugisha imigambo yabo cyangwa bashaka kutugisha imigambo yacu kuko nta tegeko riba yahawe n'umukuru w'umugambo mu bugendo bw'ibi n'ibi n'ibi ikibazo tubona ni uko hariho abajejwe intwaro bamwe bamwe canke abakozi ba leta bamwe bamwe ha gukorera leta usanga baja gukorera umugambwe ivyo nivyo vyononera igihugu ugasanga habuze gihanura habuze kiremesha ikindi tubona coba intambamyi ni wa mugwi seni kuko uyu mugwi seni tuguma tuwubwira umwanya wose yuko wokwerekana ingene uzoshiraho no bita abazoja mu biro by'itora kuko baba ari batanu amategeko nayo akavuga yuko umugambwe imigambwe ubutandukane bw'imigambwe buteza kuboneka muri abo batanu ni ukuvuga rero hari imigambwe itatu ifite abanywanyi cyangwa ifite indonde mu gihugu cyose yoba iya mbere iyindi ikajyamo ibiri bisunze aho bamwe bamwe bazoba bakwiye gusumba abandi aho niho amatora azogenda neza atawufise akaringangamuhogo uwutsinze agatsinda abarorerezi b'indi migambwe babibonye abagarikiye amabiro y'itora babibonye hamwe baza kubara inkuru babonye muravuze imigambwe itatu yoba ikomeye umugambwe wanyu ipfuna uhagaze he muri abo bakandida bose indwi bazohiganwa bojense muze mu migambwe itatu ikomeye mvuze yuko iyindi migambwe idakomeye twifate yuko yose ikomeye mugabo hari imigambwe yashoboye kuronka intonde mu makomine yose iyo ni cndfdd ni iprona na senere hariho n'iyindi rero itashoboye gukwiza hose iyo rero sinuvuga yuko yoronka zoza zirahindagura bivanye n'aha n'ahandi kuko uno munsi urabona abarongo umugambo uri ku butegetsi bamaze kugira intonde z'abazokora mu mabiro y'amatora cyangwa ugasanga abasesi bamwe bamwe bakajya mbere ku bakuru imigambwe yacu bakavuga ati ni mumpe amazina y'abantu bangana gutya ika si ibyo kuvuga ngo mumana gutya turazi amabiro y'amatora angana gutya twebwe nibatubwire tubategurire kuri biro y'itora imwe imwe yose ku buryo dutsinze dutsinze bose barorera dutsinzwe dutsinzwe ab'iwacu barorera nibyo byotanga umwizero mu matora turiko turategura muri iki gihe ukuntu ibintu byifashe murabona ko muri ayo matora igihe muzorajamwo ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi kwa gatanu ibizoshikirizwa n'uyu murwi seni ibyavuye matora muzovyemera mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe
nta gatotsi kaniniya tubona twebwe tuzovyemera hanyuma mugabo sinovuga ngo navyo tuzokwemera ntamwe kubivuga ngo navyo tuzokwemera ubu noba kuvuga nuko noba niteguye kutavyemera twebwe rero tuzovyemera mugabo tugakebura uyu mugwi gushiraho ivyo vyose bituma abantu bose bavyemera hari abakunda gutangaza ko mu gihe cyose habaye amatora mu burundi imigambwe ibona ko ifite abanywanyi bake ica yiyonkora ikavuga ko amatora yibwe mu gihe ayo matora yoba nk'uko bitekanijwe ku igerekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa gatanu ibizoba byavuyemo rero mwebwe muzovyemera twebwe tuzovyemera nicyo bituma turi tubwira seni kugira ngo n'abandi bazovyemere ni ukugira ngo ikinyoma gikubitigiwe ahashashe babishireho abarorerezi babo batsindwe dutsindwe cyangwa dutsinde babona umugambi mufise inyuma y'amatora n'uyuhe mu gihe mutotsinda ayo matora igihe tuzotsinda ayo matora igihe tuzotsinda amatora twokwitegura gutsinda ayandi mu myaka itanu izokurikira mu myaka indwi izokurikira numva tutashoboye gutsinda ntituzoresha ntituzohesha kuko politiki imeze tuzotuma dukora uko dushoboye kose kugira umugambwe witegura amatora yandi akurikira muri iki gihe burundi ujya gukoresha amatora hariho abantu batari bake bafite amakenga ko ikiza ca korona korona virusi bita covid cumi n'icyenda gisizikaje isi yose gishobora gutuma ayo matora abamo intambamyi ugasanga nk'umuntu yoba yanduye uwo mugera awandukije abantu benshi kuko bazokoranira mu bibanza byinshi aho ibyo mwebwe nk'umutegetsi kuri uyu murundi ntibateye amakenga twe nta makenga dufise kuko turafise ibombe ya korona hari abandi bafise amabombe yo guhonya abantu twe dufise amabombe ya korona yo guhonya korona hanyuma twebwe ikindi bamenya ni uko ibisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tuzobikurikiza hanyuma abatora umwe wese azogenda gutora ukwiwe ukwiwe nta vyo kugerekeranya canke guhekeranya tuzogira ukundi bose batora mabona umutekano ata ngorane hanyuma twebwe nibaza yuko gushika uno munsi imana yacadukinze ico kiza ca korona naho hariho abagwara canke abagira gute tugashimira n'imana kubona abari bagwaye barakize aramahoro muri iki gihe mu minsi iheze mu minsi ibiri iheze hari urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta kira burundi rwitwariye seni ruvuga ko uyu murwi ushobora gutuma amatora atagenda neza byashyikirijwe n'urunani kira mwebwe mu bivuga kwiga tugiye kubivuga tuba tuba turengeje urugero kuko nabo tuzohiganwa kandi urumva ibyo bavuze bibigaho nyine twe twifuza kuvuga ibyo twemanga ku bwacu umugambwe uba ubateye ubwoba muri iryo higanwa ari- ririmo imigambwe nk'indwi n'inkuyu we twebwe iyo twogira ubwoba nta- nta- nta higanwa twojamo nta n'umwe duteye ubwoba icyo bita twiteguriye guhiganwa n'uwo ari we wese Eh, uribuka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mbwira abarundi yuko ubutegetsi bukurirwa mu kazu k'amatora ubutegetsi budakurirwa mu ibarabara nibaza yuko abarundi batabikora hanyuma eh, twebwe ntabwo ubwoba dufise n'umugambi n'umwe reka boreka tugahiganwa tuhiganwe neza atangora ayo matora azoba mu gihe abarundi batari bake bataye ingo zabo bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye ibi- byaba ibisangiye imbibe n'uburundi canke ha- hanze y'igihugu hariho n'abanyapolitike bari hanze batashoboye gutahuka ayo matora ku bwanyu azokwizigirwa bo birababaje kubona tugize amatora hari abanyepolitiki bari hanze urumva aba bari hanze ntibaki- ntibaba bakiri abanyapolitiki politiki ntushobora kuyikinira hanze politiki uyikinira mu kibuga uri hanze y'ikibuga ntushobora gukina politiki ngo bikunde Eh, nayo babwiva kera nabo biya akabanga kuva kera abari hanze rero bazovuga baruhe politiki bazotaha muhira bayikinire muhira politiki iri hanze ni nko ku rukino rw'umupira w'amaguru nayo bivuze kuva kera abakinnyi b'umupira w'amaguru bariko barakina igitsindo ugitsindo uri indani naho uzoba uri kuri bande turusha ajya hanze ugafata umupira ukawushyira mu igori nti- ntibyandikwa kuko uri hanze nicyo bita dusaba yuko abo bose baza Eh, abandi nabo bo bahunze bagize nde? si ubwa mbere abarundi bahunga cyangwa bagira hanze cyangwa amatora aba abarundi bari hanze Eh, nta kundi nicyo bituma twifuza yuko duhindura ibintu kugira ngo ntazusubire guhunga umuntu n'umwe mu gusozera icuka cya politiki mbona cifashe gute mu myaka itanu iheze nko mu kwezi kwa kane muri iki gihe hari uruhagarara rukomeye cyane rwose mu burundi ibintu mubona byifashe gute ayo matora azoba mu mutekano nuko umukuru w'igihugu cyacu petero nkunzi yabisi yabisigura abarundi nuko twifuza gutegura amatora abarundi bazokwama bayibuka mu buzima bwabo nuko twifuza gutegura amatora amakungu azotanga twifuza gutegura amatora atarimwo agatotsi twifuza gutegura amatora arimwo amahoro n'umutekano naho zibana ziza kuba gukoranya amahembe mugabo tubiri uko dushoboye kose tubumbatire amahoro n'umutekano ni iby- ni iby'agatangaza kubona eh, tugira tuje muri kampanye ata atangorane ziri mu gihugu atawutera umusongo wundi naho bo hasi babigira mugabo urabona ko ari ku rugero rushimishije ku buryo n'iby'imboneka rimwe dushaka rero n'aya matora ko ate- ko atangaza abarundi n'amakungu kandi abasabe mugire icyo mushikirije abarundi muri rusange ijambo mushikiriza abarundi muri kigeneriye ubwa mbere tubanza gushimira abarundi ubwa mbere jewe nk'ikiga cyane cy'umukuru w'igihugu kuko imyaka itanu twayikoranye neza cyane rwose mu cyizere kandi mu bumwe mu budasa bwacu icyo ni cyane cya kabiri ndashaka eh, kubakeza ingene tujye dutegura amatora azira injyane z'amacakubiri naho haba ashobora kuba bashaka kubishyiramo icya gatatu ndashaka gushimira abarundi ko bashyize umutima mu nda ngashimira cyane cyane abadasigana bo eh, atabihuhusi byabaciye umutima naho eh, abaca nk'abandi bivugisha yabo barazi ijambo ry'umukuru w'umugambwe kandi baramaze kunyura yuko umukuru w'umugambwe umugambwe atari umuntu mugabo umugambwe ari abantu bose gaston sidimo vise perezida wa mbere w'uburundi murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radiyo hejuru ry'amerika namwe murakoze cyane rwose imana ibahezagire inshuti muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo ijwi rya amerika mbararikira gukomeza gukurikira amakuru yacu arambuye saa moya n'igice reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru aho baherereye mu ngo zabo yendi jeffrey mutagoma amahoro kuri mwese